ele Nesbitt é América. ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc mwaramutse nshuti mwese dutanguranye ibiganiro vyo muri iki gitondo ku munsi wa gatanu itariki indwi z'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kuri mikoro muri iki gitondo muri kumwe nanje fide niyo ngabo umuntu yararangizaga leta ikaba iramukeneye none kuri ubu siko bimeze ubu urarangiza bakavuga ngo twize entrepreneurship ngo niduhange imirimo ngo nitugire gute umurimo urawuhanga ute ngo jya kwaka kerede kerede urayaka ufite ingwate ntayo uwo ni umwe mu barangije amashuri mu rwanda avuga ku bibazo by'akazi iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigarukako mu kanya reka yamara dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino amakuru tugiye gushyikirizwa na mugenzi wacu aloyisi bigirimana uramutse neza aloyisi utubwire amakuru avugwa muri iki gihe mwaramutse fideli ndabaramukije mwese mutega amatwi amakuru yacu reka tuyahere ku nkuru twumvise yashyitse mu gihugu cya leta iharanira demokarasi ya kongo aho havugwa yuko habaye inyiganyiga ry'isi kuri mikoro turi kumwe na mugenzi wacu musafiri Mustafa ari mu gisagara cya goma musafiri muratwumva
ndabumva neza mwaramutse mwaramutse mwaramutse turumva yuko habaye inyiganyiga ry'isi muri ako karere ka goma byifashe gute
mbese byatangiye hari saa cyenda zo mu gicuku ubwo umutingito wa mbere wumvikanye noneho hashize iminota nk'itanu uwa kabiri nawo uratangira nyuma hashize hafi iminota yindi itandatu irindwi ugaruka inshuro ya gatatu noneho byatera ibibazo birebire kubera abantu bazi ko umutingito hano iyo uhari taramburema dete bakeka ko ari ikirunga cya nyiragongo wenda kiri kuruka kubera noneho nahise mpamagara umuntu umushinzwe ry'ibirunga ni umuvolkanologi bamwita kasere k'amahinda ambwira ko umutingito uturutse mu ntara ya bukavu ambwira ko wakoze amadega amadega mbese iriya yakoze ibintu yasize ibintu bimwe bibi bukavu niwe uvira kuko maze kuvugana n'umwe mu bantu bari aho bita ibunagana bunagana ni ku mupaka wa kongo na uganda nabo bambwira ko bawumva none hano igoma ntabwo turamenya andi makuru kuko mu mamagaye hano murareba ni mu gitondo cya cyane dutegereje ko bucya tuvugane n'abandi bari hirya no hino tumenye ibindi wenda byaba byaba byabaye bibi biturutse kuri iyi tarambere makuru mutingito ariko mu munyamakuru mugenzi wacu tuvuganye nawe uri bukavu aho bita muri quartier bagira ambwiye ko hari amazu abiri yamaze kubomoka yasenyutse none ntabwo ntabwo bategereje ko bamenya ibindi byaba byangiritse kubera uwo mutingito ariko mbere yaho gato hano mu mujyi wa goma ejo nimugoroba hari umusozi wabomotse ugwira abantu cumi n'umwe batatu bahita bitaba imana batanu barakomereka n'ubu abandi batatu ntabwo baramenya irengero ryabo baracyabashakisha none ntabwo turamenya neza niba uwo musozi wa bomotse igoma ejo nimugoroba hari ibyo waba werekeranye n'umutingito wumvikanye muri iki gicuku mu rukerera rwa saa cyenda za mu gitondo none uwo mutigito cyangwa iyo turamburema ifise inguvu zingana gute muramenye inguvu ufise bimwe bita magnitude
dutegereje tugere kuko ndi hafi y'ibiro bya bita ovg observatoire volcanologique de goma ubu ngubu turi kuganira urareba amasaha ya hano turi saa kumi n'imwe n'igice za mu gitondo biragira saa moya bafunguye ibiro nibwo turi bubahe amakuru arambuye tumenye magnitude cyangwa richter igipimo cyayo uko yari yifashe cyakora twavuga ko yari ndende kuko urareba ndi hano igoma urakoze urakoze ku mupaka wa kongo na uganda mu ntara ya rucuru ni muri birometero ijana nabo bawumvise ukomeye urakoze murabandanya mudutohoreza iyo nkuru aya makuru avugwa mu karere mu burundi intumwa idasanzwe ya leta z'ubumwe za amerika mu karere k'ibiyaga bigari thomas pereyiro aratewe umutima uhagaze n'ukuntu bya politike n'iby'agatekakazi na muntu byifashe mu burundi mu rugendo thomas pereyiro aheruka kugira muri ako karere yaragendeye n'igihugu cy'uburundi amenyesha ko leta y'uburundi n'abatavuga rumwe nayo bakwiye kuganira kugira batore inyishu ku bibazo biri mu burundi amenyesha kandi ko leta zunze ubumwe za amerika icemeza ko hari inzira abarundi bofata iyo nayo ni uko abarongozi bose b'abarundi bakwiye kujya mu biganiro bya politike kandi bakisunga inzira abarongozi bo muri ako karere ka afurika y'ubuseruko babaciriye
urakoze aroyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza turasubira mu kanya radiyo ijwi rya amerika i washington dc ni umwanya w'amakuru yo mu karere ku yindi nkuru yerekeye uburundi ejo ku munsi wa kane ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu human rights watch ryarasohoye raporo ivuga ko inzego za leta zijejwe iperereza abapolisi hamwe n'imigwi y'abasore bahurikiye mu mugambi uri ku butegetsi bacura bufuni na buhoro abanyagihugu bakanatyoza agateka kabo mugenzi wacu frederic nkundikije yavuganye na daniel bekele umuyobozi w'ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka kazina muntu human rights watch mu ntara ya afurika daniel bekele atangura yishura ku gikorwa ishyirahamwe ryiwe ryaranguye mu burundi Human Rights Watch is, uh, uh, is an international human rights organization which uh,
ati ishyirahamwe human rights watch rikora itohozwa rikongera rikegeranya ibyo ryatohoje ku itihozwa ry'agateka muntu rikozwe n'imirwi iyo ari yo yose yamara kenshi na kenshi igikorwa cyo gutohoza itihozwa ry'agateka muntu cibanda cyane cyane ku itihozwa ry'agateka muntu rikozwe n'inzego za leta zijejwe umutekano canke rikozwe n'imirwi ikorana canke ikorera leta mushikana bekere avuga ko naho ivyo bimeze gutyo ishyirahamwe human rights watch ritica amatwi mu gihe hari n'iyindi mirwi iriko irakora ibara kuko niyo mirwi nyene iba iriko iratyoza agateka kazina muntu ati nicyo gituma itozwa ry'agateka kazina muntu rikozwe n'iyindi mirwi idakora na leta naryo nyene turitohoza tukarishira ahabona cane cane mu bihugu biba biri mu ntambara ku byerekeye ikibazo coba carabaye hagati ya leta y'uburundi hamwe n'umwe mu batunganije iryo tohozwa daniel bekere avuga ko umufasoni karine teresiakian yagiye mu burundi gutohoza icyozwa ry'agateka muntu kandi ko yaherukayo akabonana n'abatetsi ba leta akabonana n'abakubaguwe hamwe n'imiryango y'abakubaguwe umushyiranahe daniel bekele aributsa kwishyirahamwe human rights watch rirajwe ishinga n'icyozwa ry'agateka muntu ku isi hose kandi rikora itohoza ataruhande yegamiye tukivuga kuri raporo y'ishyirahamwe human rights watch ku burundi ijwi rya amerika serivisi y'ikirundi n'ikinyarwanda yaravuganye na jean batiste baribonekeza ayoboye ishyirahamwe ry'igihugu rijejwe agateka ka muntu ku vyerekeye iyo raporo atangura avuga ukugene abona iyo raporo twe mu murwi tujejwe hano ibyo twabonye ntibitwukundira kwerekana yuko ibyo human rights watch ivuga byose ari byo akararo kamwe nk'ico kuvuga yuko hariho abantu benshi bafatwa n'imbonerakure hanyuma bakaja gufungwa ntiturabibona icyo dukunze kubona ni uko abantu ahanini bafatwa bagafungwa n'inzego zijejwe umutekano kubera ko igipolisi kiba gifise ibintu kibagiriza mu bijanye n'ibi byo guhungabanya umutekano canke imvururu za politiki ziba ziriko ziraba ikindi nacyo ni uko mu bindi tubona iyo raporo ivuga harimo ibintu byerekana yuko urabye abantu bapfa cyangwa bagira ibibazo byo guhohoterwa muri iyi minsi urabye usanga bari ku mpande zose ni ukuvuga abarwanya ubutegetsi cyangwa abari ku butegetsi ibyo twabonye twebwe ni uko abahohoterwa niko harimo abavuga ko barwanya ubutegetsi harimo n'abari mu mugambi uri ku butegetsi harimo akararo nk'urya yiciwe ku musaga uheruka hariho barya babiri biciwe mu rubyagira ni ukuvuga bari ku mpande zose harimo mbere n'ushaka n'abagize umutekano bagiye baragirwa nabi muri ibi bintu none ku byerekeye urwo rwego rwanyu mu byo mwaba mwatohoje hari icyegeranyo murashika ko icyo mwashyitse ko mu gihe mwaba mwashyitse ku icyo cyegeranyo ni ikihe muri make murakoze ikiganiro turashaka gikora kuko ntidushaka gukorera ku bintu bidakwiye turashaka kubanza kuronka amakuru akwiye kugira ngo ntitwihute kwagiriza uyu canke uriya na cyane cyane yuko tuzi yuko kwagiriza umuntu icyaha atakoze canke ukadoma urutoki ku cyaha kitabaye canke ugasanga uriko urashiramo akunyu aho wategerezwa ahubwo kuvuga ibintu mu buryo butuma abantu basubira kwicara hamwe bakavugana bakaganira kugira ngo bashobore ku kumvikana hanyuma tugarukana amahoro n'umutekano ushobora gusanga harimo ibintu bitubaka murakoze murakoze rero ni ukuvuga nta kiganiro turasohora mugabo twaragize itangazo kuri wa mbere ririmwo hakuru hakuru ingene tubona ibintu bihagaze ikiyongera ku yo twagize ku itariki mirongo n'umunani z'ukwa gatandatu ayo matangazo abiri uyasomye urabona ingene umugwi ubona ibintu ni ukuvuga yuko igikenewe cyane ari uko cyane cyane abanyepolitiki bajya bakomakomeye bo kwicara bakavugana kugira ngo ibyo biri kubirabera mu makartier bishobore kugabanuka murakoze yari jean batiste baribonekeza umuyobozi w'urwego rujejwe agateka ka muntu mu burundi yari kavuga kuri raporo ya sohu no musi wa kane n'ishyirahamwe human rights watch ku byerekeye uburundi
ehe rero ushaka bwa ndakubwira weka utazi kurasisha inkoko uzogendera inyuma yanjye ukoresha ubuhiri n'aka gafuka weka uzogema n'uri kure byumva bose ndabigenza gutya cyigisha nakewe kurasa
ivyo nibikigabane banje umvi umvi mawe nawe we numva ko twitegurira ingwano
ingwano none
ewe bana yanje naramye ngo nze mbone mu ngwano yo mu mirongo itandatu na gatanu nabuze abavyeyi nje ndaheba ishure nja kubaka hataragera mu mirongo irindwi na kabiri naho ingwano impfakaza ntaranaganduka hirya yaje mu ngwano yo mirongo icenda na gatatu naho murazi ko abo muvukana bose babacishije ku buhoro reka natwe tugwane mbere tubahure raba namwe mwompojeje amarire bane banje vyarabananiye kuza n'abagore ngo ndonka kuzukura tabagore none mugira musubire gukwega ingwano g'abane banje Ah, mbega jewe mushaka nzokwicwe n'agahinda none ndumva ko twigwana noneho ubona munshakira amahoro kantu nzowapfa tuguhagama ahubwo reka na mwene wacu ndamwigishe kurasa tuzofashanye kukurwanira nta na rimwe bane banje amahoro azigera azanwa n'ingwano subiza ibyo bigwanisha uwabibahaye aha niho muzoba mungwanira
bona yashaje Reka impiyo gusenge nkohoka bwa bane banje.
nige kurasa erega mawe arashaje ntazi n'ibyo avuga nabyaziga mwana mbese numvise ngo mukurasa bakwega ngaho yo
mbega ndashimawe yo urabona ingene urashimwawe gakibutura Hey, barapfuye barapfuye barapfuye barapfuye bawe
barundi barundi kazi twirinde ingendo dusubiza mu ntambara ako ni akamo mutewe na sitidiyo ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru cy'ishyirahamwe search for common ground mu burundi mu burundi hari abantu bishwe barashwe ku ibarabara rya cumi na gatanu muri karitiye ya cibitoke mu gisagara ca bujumbura abanyagihugu baba muri iyo karitiye bavuga ko ari abapolisi babarashe mu gipolisi basigura ko ari inkozi z'ikibi zarwanye n'abapolisi n'abasirikare bari bariko barakizura ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu tabita mukamusoni
Hapana mwa mdogo, maana tumaliza sisi wote.
aho ni ku ibarabara rya cumi na gatanu muri kati ya cibitoke aharaye hiciwe abagabo babiri harimwo umuvyeyi n'umuhungu wabo amarira n'agahinda nivyo vyarangwa mu baryango n'ababanyi abanyagihugu baho ku rya cumi na gatanu muri iyo karitsiye ya cibitoke bavuga ko hari ku mugoroba nk'isaha cumi na zibiri n'iminota mirongo itatu n'umunani kuri uyu wa gatatu abapolisi barasa muri karitsiye yose hanyuma abantu bamwe baca bahitana n'ayo masasu abandi barakomereka mugano mu gatondo no mu gatondo barimwo kuko bari bamaze kwinjira mu makaritsiye nyene hama asize na nusu turimo turaza turi kumwe n'umutagisi Vero ca dusanga abandi bahungu babiri nyene barimo baraza nyene nabo nyene barimo barataha ca baraduhagarika abapolisi bari kumwe n'umusoda umwe hama mu nyuma niho tumaze guhagarara ca twumva grenade ca twumva grenade iraturika imaze guturika twese ca turahundagara tugwa hasi tuguye hasi haca havamo umupolisi umwe aca azana inkoho aca araturasa turyamye hasi aheje kuturasa aca aragenda hama mu nyuma rero niho navyiye umutwe mbona munasiho bakirinca ninjira mu rupangu rw'umuntu nje mu rupangu rw'umuntu ndarindira ko hari umuntu yoca mw'ibarabara nanje ndabe ko ko nca ngaha muhira maze kumubona niho naciye nza nca nca ngaha mu rupangu abanje ndababarira ati burya leta ngaha ati ngaho hapfiriye abantu batatu mugabo umwe umwe yari yaguye igihumura yaravyutse haca hapfa abantu babiri ejo mu gitondo batangiye kurasa mu gitondo umupolisi umwe acaza guhagarara ku ikaburimbi je nyene ndamwumva n'amatwi yanje nguno musi ndabereka afise mitraeze nguno musi ndabereka hanyuma ku- ku mugoroba saa kumi n'imwe n'igice tuza twumva inkoho ziravuze papa nga- ah, ah, ku kaburimbo bamanuka babasanze ngaha kwibarabara imbere y'umuryango ariko baramanitse amaboko abantu bose abantu bose barabajyamitse hasi baguma basaba imbabazi ariko none tugire gute tugire gute none abavyeyi tuzoheka amaboko none uyu mushinga nahe yacitse ku icumu muri ico gitero atwiganira uko vyagenze n'uko yashoboye kurokoka iyi ni ekara ntabuye urusoro rwanciyeko ngaha barundashe njyamye yego bari bazi ko napfuye ababa muri iyo karitsiye basaba ko abasirikare ari bo boza barabacungerera umutekano igipolisi cyaramaze abantu kandi igipolisi rim- n'imbonerakure ubu barafashe imbonerakure basigaye bazambika iteni z'abapolisi ubu abapolisi binjiye mu site baba baje kwica abantu no gusopa amatelefone y'abantu n'amafaranga rero ni ukuri icyo twobasaba twebwe turarahiye igipolisi ntacyo dukeneye ntitugishaka mu karitiye nta bicanyi baramaze abantu kandi bafise umugambi wo kumara abanya- abanyacibitoki bose n'abanyamutakura bose twe dukeneye nibo- nimuduheze aba- abasirikare eh.
turarushe turarushe turarushe n'ukuri n'iki gihugu icegera c'umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yasigurije ijwi rya Amerika ko inkozi z'ikibi zateye abasirikare n'abapolisi bariko barakizura nabo baca barivuna Eh, icegeranyo cy'igipolisi rero kivuga yuko ibyabaye ejo ari uko eh, ari abapolisi bari kumwe n'abasirikare bariko barakizura hanyuma rero bama- bariko barakizura niho bategwa n'inkozi z'ikibi zitwaje ibigwanisho bamwe twavuga ejo mu itangazo bagize iminsi batera amagrenade bongera barasa ku bapolisi muri ya makaritiye yahoze arimwo imigumuko ejo rero baciye batera abo bapolisi n'abasirikare bariko barakizura babatera grenade iyo grenade icirakomeretsa cane eh, intwaza ngawe w'umupolisi umwe mu nyuma baca barasubira kandi barabatera n'indi grenade bongera barabarasa hanyuma rero nabo bahavuye bivuna bararasana n'abo bantu hanyuma rero uno munsi mu gitondo niho eh, abantu bagiye kuraba bahavuye basanga aho hantu hari ibiziga bibiri eh, n'umuntu umwe yakomeretse ariko tutazi neza aho baciye bamujana kumuvurira mu gihe abanyagihugu bamuca ibitoke bo bavuga ko abapolisi barashe abantu barengana mu gipolisi bo bemeza ko abarashwe bari inkozi z'ikibi zari zifise ibigwanisho ca polisi babonye bari ku rubuga nuko batewe amagrenade bakongera bakaraswa umwe muri bo kandi agakomereka cane ku kuguru abo rero bari bateye bari bafise ibigwanisho bateye amagrenade bakongera bakarasa abapolisi tubita inkozi z'ikibi muri rusange sawa mu cibitoke gusa no muri quartier ya Buterere naho nyene hatowe ibiziga bibiri vy'abantu biboneka ko bishwe barashwe mu gipolisi badusiguriye ko ivyo biziga nabo nyene babibonye ariko ngo amatohoza yatanguye cegera c'umuvugizi w'igipolisi avuga ko ivyo biziga vyatawe aho hantu bashobora kuba ari abantu biciwe ahandi i Bujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika mu burundi ikibazo ca leta giha uburenganzira abana barangije amashure y'intango kuja mu yisumbuye cakozwe ku bana bahungutse umugenduzi w'amashure mato mato mu ntara ya kirundo avuga ko hitavye abana bake cane avuga ko hari benshi bari batahutse bavuye iyo bahungiye baje kwitegurira ico kibazo mu nyuma bongera guhunga kubera umutekano wavuzwe kuriko urahungabana mu mpera zindwi irangiye mu kirundo ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu jean bosco ndarurinze mugisha ani prensia ni umwe mu bana batarenga icumi muri komine yose ya kirundo bakoze ikibazo cya leta giha uburenganzira abana barangije igice cya mbere cy'amashuri shingiro gutandukira igice cya kabiri cy'ayo mashuri avuga ko kubaye ukugisubiramwo kuko icya mbere yagiciriye hagati ku mvo zitamuvuyeko twebwe byaranse ko- byaranse ko tuyikora twagira tuyikore nyine aca batangura gutera amabuye hejuru cyangwa cyatubwira ngo dusohoke dutahe tuzayikora uwundi munsi waje kuyikora uvuye he mwarigeze muhunga mwahungiye igwa mu rwanda mama aca nzana mu kirundo ngo nze kuyikorera mu kirundo byaroroheye kwitegura yego twaganiriye nande ni umugisha wa ni purensiyo eh ni umugisha wa ni purensiyo Mm, yahora yiga he i bujumbura kwishuri mu karitsiye katire kofu mu ngagara ku bana barenga amajana atandatu bahunze bari bitezwe gukora ico kibazo mu ntara yose ya kirundo hitavye abana bari ku rushi ku rugero rurengeje jean pierre ntirampeba umugenduzi w'amashuri mato mato mu ntara ya kirundo abisigura gutya twari twiteze abana amajana atandatu na mirongo itatu mugabo hakoze abana mirongo ine n'umunani ku rwego rw'intara abo bana amajana atandatu na mirongo itatu mbega n'abari bahevye amashure canke n'abahunze canke baravanze oya ntibari bavanze kuko tuvanze n'aba- n'abari bahevye bose hamwe bari mu majana indwi na mirongo itandatu na batanu mugabo ama- amajana atatu na mirongo itatu ni abana bari barahunze nibo rero twari twiteze ko bakora ikibazo uno munsi mugabo rero ntibashoboye kuza bose imvo zoba zatumye bataza gukora n'izihe uko abavyeyi babibwiye uko abarezi babibwiye n'abajejwe- n'aba- n'abajejwe intwaro ni uko mu ndwi heze nko muri komine bugabira na busoni abana bari baje ku bwinshi kubera kama bari babateye kuza gukora ikibazo cane cane nk'aba begereye ngaha ku mupaka wa hakurya rero kubera irya- irya- iry'umutekano wahungabanya i bujumbura mu mpera z'indwi heze waciye utuma babana ubu basubira guhunga abavyeyi bagize amahigwe yo kubona abana babo basubiramwo ico kibazo ca leta barashima oya ni ukuri twabyakiriye neza cyane twararyohewe n'abana bararyohewe kuba twararonse kano kanya ko kongera kuronka eh, gukora ku nkuru abana bararyohewe cyane bitwereka yuko umutekano ushobora kuba uriko uragaruka kandi bitayeho abana bacu kuba umwana atarakoze ku nkuru twari twahunze ku- kimwe n'abandi bose bahunze twumva ata mutekano ibihuha byari byinshi duhitamwo ku- guhunga nk'uko abandi bose bari bahunze ariko ubu twarahungutse ubu twumva amahoro ariko araza niyo mpamvu twagarutse ku- umwana arakora ku nkuru ntabwo yoyoba yasimvye kugira akore ejo azoca asubirayo oya tuzoguma ino tuzorindira hamwe n'abandi urabona n'imisiri ko iragenda n'esikore ritangure ikibazo cyakorewe mu bibanza cumi mu ntara yose ya kirundo komine yose ikaba yari ifise ikibanza kimwe kimwe kiretse komine bugabira yavuyemwo abana benshi bahunze ikaba yari ifise ibibanza bine muri ivyo bibanza bine ku bibanza bitatu akaba ata munyeshure n'umwe yahaserutse aje gukora ico kibazo ivyo bibanza bikaba vyari ku mashuri mato mato ya kiyonza muyange na rugasa mu kirundo jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika tuve mu burundi tuze mu rwanda aho leta y'u rwanda ivuga ko gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri izoba yubatse inyubakwa z'uburaro zizimbutse mu gisagara ca kigali zirenga ibihumbi amajana atatu ibi bizogerwa ko leta ibifatanije n'abikorera ku giti cyabo nibyo dushikirizwa na asumta kaboyi ikibazo cy'amacumbi mu mujyi wa kigali kiri mu bigora abafite ubushobozi buke bakorera muri uyu mujyi inzu y'amake iciriritse yacumbikwamo n'umusore ukiri ingaragu ikodeshwa nibura ibihumbi mirongo itanu by'amafaranga y'u rwanda iyi aba ari inzu kandi yubatse mu duce twasigaye inyuma mu mujyi naho inzu n'iciriritse iri mu duce tugezweho kandi aho imiturire yavuguruwe iboneka hagati y'ibihumbi ijana kugeza ku ijana na mirongo itanu kugeza ubu rubanda rudafite amikoro rwiganjemo abarangije amashuri baba bagishakisha akazi kuba mu mujyi ni ikibazo kuri benshi mbere muntu yararangizaga leta ikabiramukeneye none kuri ubu siko bimeze ubu urarangiza bakavuga ngo twize entrepreneurship ngo niduhange imirimo ngo nitugire gute umurimo urawuhanga ute ngo jya kwaka kerede kerede urayaka ufite ingwate ntayo ntabwo kubona akazi byoroshye turahangayitse cyane iyo ugeze nk'ahantu harimo bashaka abakozi bangaja nibwo ubibona haba hari abantu benshi cyane ndetse hari igihe uhagera ukumva ubaye dekuraje ukumva nta n'ubwo watanga ush- ugasanga barashaka nk'abantu babiri hamaze ku- kuza nk'abantu barenga mirongo inani mu nama ya guverinoma yari iteranye ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu yemeje amabwiriza ya minisitiri w'intebe agena ibishingirwaho n'uburyo bwo guhabwa ubufasha bwa leta mu mishinga yo guteza imbere amacumbi aciriritse aya ni amacumbi azafasha n'abaciye bugufi gutura mu mujyi wa kigali enjeniyeri david niyo nsenga ni umuyobozi mukuru ushinzwe imiturire muri minisiteri y'ibikorwa remezo aha ngaha ubufasha leta yashyize gutanga ni cyangwa ibikorwa by'ibanze ah, kuko umushinga ah, w'inyubako byagaragara ko mirongo itatu ku ijana ah, bigenda kuri basic infrastructure aha ngaha ni umusanzu wa leta ah, yemeje gutanga Ah, ikindi kirimo ni ukuvuga ngo ni bande bazagenerwa aya mazu cyangwa aya macumbi hagamije ko ah, aha imishinga yose izajya ifashwa na leta umuntu uzajya ubona ayo macumbi agomba kuba ari the first homeowner cyangwa umuntu udafite icumbi mu mujyi mu rwanda ikindi ni uko aba ari umunyarwanda birumvikana abashoramari nabo basabwa gusobanura igiciro bazajya batangiraho amazu yuzuye kugira ngo badahenda umuturage kandi leta yarabafashije kugira ngo bubake izo nyubako leta irateganya kugishakira ubutaka abashoramari bashaka kwinjira mu bwubatsi bw'amazu aciriritse ndetse no kubagezaho ibikorwa remezo umujyi wa kigali wonyine ukeneye amazu ibihumbi mirongo itatu buri mwaka kuva iyi gahunda yo kubaka amazu yatangira amazu agera ku bihumbi bitatu niyo agiye kurangizwa kubaka kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri umujyi wa kigali ubarura ko uzaba ukeneye amacumbi agera ku bihumbi magana atatu minisiteri y'ibikorwa remezo ari nayo ishinzwe iby'imiturire yemeza ko aya mabwiriza ya minisitiri w'intebe yasohotse azafasha abikorera gushora imari yabo mu myubakire y'amacumbi asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
nshuti mwakurikiranye ibiganiro byacu mu kanya turabisozera yamara imbere yaho reka aloyisi bigira imana twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru yabashikirije aloyisi
mu buseruko bwa leta iharanira demokarasi ya kongo mu karere ka bukavu na goma habaye inyiganyiga ry'isi aho hari muri aka gatondo ko kuwa kane ushira wa gatanu ku bijyanye n'inguvu iryo nyiganyiga ryari rifise cyangwa icyo bita magnitude n'ibyononekaye ntibiramenyekana gushika ubu iyo nkuru twayikesheje mugenzi wacu musafiri mustafa akorera mu karere ka goma intumwa idasanzwe ya leta zunze ubumwe za amerika mu karere k'ibiyaga bigari thomas pereiro aratewe umutima uhagaze n'ukuntu vya politike n'ivyagateka na muntu byifashe mu burundi mu rugendo thomas pereiro aherukamo mu karere yaragendeye n'igihugu c'uburundi amenyesha ko leta y'uburundi n'abatavuga rumwe nayo bakwiye kuganira kugira batore inyishu ku bibazo biri mu burundi amenyesha ko leta z'ubumwe za amerika icemeza ko hari inzira abarundi bufata iyo nayo ni uko abarongozi bose b'abarundi bakwiye kujya mu biganiro bya politike kandi bakisunga inzira abarongozi bo mu karere ka afurika y'ubuseruko babaciriye amashyirahamwe adaharanira inyungu za politike ashikiriza ko ukuntu umutekano uguma uhungabana bishobora guta igihugu mu kaga tudasize inyuma intambara y'abenegihugu ishobora kwaduka ayo mashyirahamwe avuga ibyo yisunze iyicwa rya kome harerimana yahoze arongoye umugambwe sendede fdd muri komine ya kanyosha ya bujumbura rirare kuri wa gatatu pereyiro amenyesha ko byoba bibabaje mu gihe uburundi bwosubira inyuma kandi bwari ko buratera intambwe kuva inyuma y'aho ingwano ihagarikiwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'amajana atanu
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro byo kuri iyi saha twari twabateguriye bigarukiye ngaha mwakoze kudutega amatwi mu kanya ibiganiro byacu birabandanya nimutangwe
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.